kuri radiyo ijwi ry'Amerika ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi kuri uyu munsi wa gatanu itariki mirongo ibiri z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani muri studio ya washington dc muri kumwe na oriane itangishaka ndabahaye ikaze mwese nanjye ku giti cyanjye nihaye intego numva nko muri bibiri na makumyabiri nazaba mfite nk'amafaranga nibura nk'ibihumbi nka magana inani kuri konti ndateganya ko uyu mwaka nzaba ndangije kwiga nashinze akatoriye nko muri karitsiye ntuyemo nkajya ndodera abantu imyenda abo ni bamwe mu rwaruka rw'abanyarwanda bamaze amezi bahabwa inyigisho n'ikigo cyitwa apaforume kiri mu gisagara cya kigali gifashwa na ambasade ya leta zunze ubumwe za amerika mu rwanda iyo nkuru hamwe n'iyerekeye mu burundi itegeko ryemejwe n'inama nshingamateka y'u burundi ryerekeye uko imanza zitohozwa ukuntu ziburanishwa hamwe n'ingene zicibwa hamwe n'izivugwa hirya no hino ku isi twazibateguriye ikaze mwese reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu aloise bigirimana waramutse neza aloise muramutse uriyana tuyahere ku burundi bamwe mu bagize leta barahinduwe mu gihugu cy'u burundi hare eme nyamitwe nestor bank umukunzi dr josiane nije imbere hamwe na celestin ndayizeye ntibakiri muri leta y'u burundi ni nyuma y'ihinduka rya leta ryakozwe na perezida Pierre Nkurunziza ejo ku munsi wa kane ku igenekerezo rya cumi n'icyenda ukwezi kwa kane uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani umwe muri bashasha binjiye muri iyi leta nshasha nyene ni ezekiel nibigira yahoze ari umushikiranganji ari murambabarira yahoze ari umukuru w'urwaruka rw'imbonerakure rwegamiye umugambwe uri ku butegetsi yasubiriye alain aime nyamitwe mu bushikiranganji bw'imigenderanire n'ayandi makungu iyi leta rero ihinduwe mu gihe atakwezi gusigaye ngo Burundi bwinjire mu itora ryo kwemeza cyangwa guhakana kw'ibwirizwa shingiro rihinyanyurwa itora ritekanijwe ku itariki ya cumi n'indwi z'ukwezi kwa gatanu kuza uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani perezida wa sudani omar el beshir yarakuwe mu mabanga ejo ku munsi wa kane umushikiranganji w'imigenderanire n'ayandi makungu Ibrahim Gandur ni nyuma yaho uwo mushikiranganji avugiye ko abadiplomate b'ico gihugu bari mu makungu bafise ubukene bw'amafaranga kuko bamaze amezi bataronswa imishahara yabo ku munsi wa gatatu niho rero Ibrahim Gandur yabwiye abashingamateka b'ico gihugu ko ubukene bw'amafaranga bwatumye habura kandi n'amafaranga yo kuriha ibiro abaserukira ico gihugu bakoreramwo mu makungu kandi bamwe muri bo bakaba bifuza kwitahukira mu gihugu cabo c'amavuko umwami wa swazilande muswati wa gatatu yatangaje ko igihugu ciwe kigiye guhindurwa izina kikitwa ubwami bwa iswatini ivyo yabitangaje igihe bariko bibuka imyaka mirongo itanu irangiye ico gihugu cikukiye kikiganzura intwaro y'ubwongereza iryo zina rishasha rya iswatini rikuwe kuri leta iri hagati ya afurika y'epfo na mozambike y'ico gihugu nyene umwami muswati wa gatatu yatangaje iryo zina rishasha ry'igihugu aho yari muri stade yo mu gisagara kigira kabiri citwa manzini bahimbaza intahe yo kwikukira yavuze ko igihe ibihugu vya afurika vyikukira bimwe muri ivyo bihugu vyasubiranye amazina vyahoranye imbere y'uko bija mu bukoroni abashinga amateka ba buraya barenga amajana atanu bagizwe n'abongereza abafaransa hamwe n'abadage barandikiye bagenzi babo ba leta z'ubumwe za amerika ejo ku munsi wa kane babasaba gushigikira amasezerano mpuzamakungu abuza igihugu ca irani gukora ibirwanisho vya nikeleyere babasaba rero no kubuza perezida wabo donald trump kuvavanura n'ayo masezerano perezida Trump yihaye itariki ya cumi na kabiri z'ukwezi kwa gatanu kuza ko ariho azoshikiriza nimba leta z'ubumwe za amerika zivuye muri ayo masezerano igihugu ca iran cemeranije na amerika ubwongereza ubufaransa uburusiya hamwe n'ubushinwa guhagarika gukora ibirwanisho ruhonyanganda ku nguzanyo yo guhagarika naco ibi- navyo ibihano mu by'ubutunzi byari cyari cyafatiwe byari byarazingamitse ubutunzi bwacu chancelier w'ubudage angela merkel na perezida w'ubufaransa emmanuel macron mu ndwi iza nabo batekanya kuzoba bari aha i washington mu biganiro na perezida trump kugira bamugondoze ntavavanure n'ayo masezerano ariko mu gishingo cyaho ba- bifuza ko hofuma hongerezwa ibindi bihano kuri icyo gihugu cya irani tugarutse muri afurika abategetsi ba kamerune bavuga ko imihana umunani yo mu gice cy'uburaruko bushyira uburengero bw'icyo gihugu kigwa- kivugwamwo icyongereza ya- yaturiwe kandi abanyagihugu baharurwa mu majana bahunze muri iyi ndwi gutana mu mitwe kwabaye hagati y'abajejwe umutekano hamwe n'abarwanyi baharanira kwiyonkora ku gihugu umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika yagendeye ako karere kasinzikaye moki edwin kindzeka avuga ko abo banyagihugu bakoraniye mu micungararo y'igisagara ca kon ni mu buraruko bushira uburengero bw'ico gihugu ca kameruni
urakoze aloyize ku makuru avugwa hirya no hino ku isi udushikirije ubu naho ni umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu burundi impari ni nyinshi mu nama nshingamateka ku bijyanye n'itegeko rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru ni inkuru ya mugenzi wacu evariste nzikobanyanka umushikiranganji ajejwe ibyo kumenyesha amakuru niwe yari yagiye gusigura ibiri muri iyo nteguro y'itegeko yabanje kubwira abashingamateka imvo n'imvano y'iyo nteguro y'iryo tegeko rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru mu burundi itegeko rihari rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru ubu rimaze hafi imyaka itatu gusa kuko ni iryo kuwa igenekerezo ry'icenda rusama umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu umuntu abiravye rero abona ko atari irya kera ariko wihweje uko ibintu bimeze ubu muri ico gisata co kumenyesha amakuru urabona ko hari agahaze cane cane dufatiye ku bijanye n'amategeko agenga uwo mwuga wo kumenyesha amakuru umugwi w'amaho wo mu nama nshingamateka umaze gushikiriza bimwe mu bibazo wabajije umushikiranganji nestor bankumukunzi abashingamateka ntibategeye gushikiriza amakenga ingingo z'indwi umunani na cenda ziri mu zatanguye gutera amakenga abashingamateka izo nazo zari zihagaze ku mashuri abamenyesha amakuru bategerezwa kuba bafise izo ngingo zokura mu kazi abamaze imyaka iri munsi ya cumi mu mwuga wo kumenyesha amakuru mu gihe badafise impapuro z'imitsindo za kaminuza umushinga amateka agatorwa asa akaba n'icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka ari mu bashikirije amakenga ikibazo cya mbere nashaka kubaza kijanye na article y'indwi aho muvuga qualification en terme de formation y'abarangura umwuga wo kumenyesha amakuru bwabyo ntacyo byoba bitwaye mugabo anagomba nibutse yuko rarawa neje mereture active kuko hari ingingo zica ziza mu nyuma zigatangura gushiraho amakondisiyo ubona yuko ari abantu boca birukanwa mu buzi basanzwe barangura aho rero izo ngingo nibaza yuko byoba byiza zivuyemwo kuko hoba habayemo kurenganya abantu ntitwoba dufite ingorane y'abashomeri benshi hanyuma ngo duce tuzana itegeko riza kongereza kandi abashomeri umushikiranganji ajejwe ibyo kumenyesha amakuru yemeye ko iryo tegeko rimaze gutegwaho inkumu n'umukuru w'igihugu yofata abashasha binjiye mu mwuga wo kumenyesha amakuru ariko nesoro banga umukunzi ashigikiye ko uwo mwuga wo kumenyesha amakuru wakorwa n'abafise impapuro z'umutsindo za kaminuza turavye ingene umwuga wo kumenyesha amakuru ukorwa twasanze harimwo amakosa menshi akorwa bifatiye ku kutamenya ni naho haciye hazamwo ikiciyumviro c'uko hoshiramwo nivo minimum exige niveau de formation kugira ngo umuntu ashobore kuza muri umwuga rero iyi disposition ni kugira ngo abazoronswa umwuga wo kumenyesha amakuru babe bafise niveau de formation canke iyo niveau roki aujourd'hui habe hariho une certaine experience kugira umuntu ashobore kwemererwa iyo nteguro y'itegeko ivuga kandi ibijanye n'ikarata yo kumenyesha amakuru yotangwa n'urwego sense rujejwe gucungera ingene umwuga wo kumenyesha amakuru wifashe mu burundi rinavuga kandi ryari iyo karata umumenyeshamakuru iyo yakwa aho naho n'igihe yakoze amakosa none yo kwitura nde kugira atunganirizwe abashinga amateka basanga urwego sense ariko rwo mutunganiriza imbere y'uko aja mu butungane ibinyuranye n'ingingo ya cumi n'indwi na mirongo irindwi n'icenda yaho ububasha umushikiranganji ajejwe ivyo kumenyesha amakuru iyi nteguro y'itegeko irahumuriza abamenyesha amakuru mu ngingo yayo ya mirongo itanu na kabiri kuko badasabwa ko iyo bikenewe bageze imbere y'ubutungane boshira habona aho bakuye inkuru cyangwa uwayibahaye abamenyesha amakuru bari kubakurikirana ibikorwa byo kuri uyu wa kane bariruhukije kuko integuro yo muri bibiri na cumi na gatanu yabasaba nyabuna kuvuga aho bakuye amakuru abashinga amateka ijana na batanu harimo umunani bari batumye nibo bemeje iyo nteguro y'iryo tegeko bahejeje kurihinyanyura ariko rero umushikiranganji banka umukunzi si wazoshira mu ngiro iryo tegeko rimaze gutegwa ko igikoma n'umukuru w'igihugu kuko ari muri bamwe mu bashikiranganji ba leta y'u Burundi basubirijwe ku mugoroba w'uyu wa kane nyene Bujumbura Evariste Nziko Banyanka ijwi rya Amerika tukiri mu burundi kandi inama nshingamateka yaremeje impinyanyuro z'itegeko rigenga ingene imanza zitohozwa ukuntu ziburanishwa hamwe n'ingene zicibwa muri iryo tegeko abajejwe umutekano barashobora gusaka mu ijoro atamutahe bafise kandi bashobora no kuraba mu matelefone no mu mamashini nyabwonko bakanashobora gukurikirana umuntu uko bashatse mu gushira ivyuma bitora amajwi n'amasanamu mu nzu no mu muduga w'umuntu umushikiranganji w'uburundi ajejwe ubutungane me laurentine kanyana avuga ko intumbero nyamukuru y'iryo tegeko ari ukuja ku rugero rumwe n'ibindi bihugu mu vyerekeye kugwanya iterabwoba ni mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu frederic nkundikije itegeko rero ingingo nyamukuru zatumye zihindurwa mu ngingo zimwe zimwe kwari ukugira ngo turabe ko twoja ku rugero rw'ayandi makungu mu kurwanya cyane cyane icyaha cy'iterabwoba hanyuma kandi murazi yuko uko isi cyane mu bihugu hatera imbere niko n'inkozi z'ibibi ziguma ziyongera uburyo budasanzwe gukora ibyaha rero nicyo gituma leta y'uburundi yose igara inyuma ya nyene kuja iraraba ingene ihinyanyura amategeko kugira ngo uko inkozi z'ibibi zihinyanyura nayo ishobore guhinyanyura amategeko yayo kugira ngo ishobore kuzirwanya yivuye inyuma aho rero muri iryo tegeko hasi hajamwo uburyo budasanzwe uburyo bushasha bwo kurondera ibyaha gukurikirana ibyaha bwo gushobora kumenya ko icyaha cyakozwe bwo gutohoza ku byaha muravuze ko umugambi nyamukuru ari ukugira ngo mucungere imirwi ikora ibitero by'iterabwoba ariko ukuntu iyi nteguro y'itegeko imeze abarundi bose basa n'abashobora kumvirizwa none abarundi bose bari mu mirwi ikora ibitero by'iterabwoba twibaza yuko abavuga gutyo ntibarisomye neza rya tegeko kuko rya tegeko riravuga neza ingene ibintu byose bigenda ibyo abantu bisi bavuga yuko iryo tegeko riba ribuze ubwigenge abenegihugu ni ku bijyanye n'aho ritanga uburenganzira ku gipolisi ko coshobora gukora amatohoza amasaka atararonka ubutahe uvuye ku gushyikiriza amanza mugabo ibyo bikorwa ku cyaha cy'iterabwoba gusa ibyo ntabyo biramenyerewe n'iyo n'iburaya hose no muri amerika iyo habaye icyaha cy'iterabwoba baca bashwara bashwara bagatohotsa twama tubibona hari abafite amakenga kw'ivyo cane cane vyo kumviriza abantu ku vyuma ngurukana bumenyi bishobora gutuma ubwigenge eka uburenganzira bwo gushikiriza ivyiyumviro bugabanuka canke uryozwa abo mubabwira iki ibyo kuvuga kumviriza abantu canke kugira iki byose biravana nababwiye ko icyaha cy'iterabwoba ni icyaha kidasanzwe numvise mu bufaransa ejobundi ariko baravuga ati bya bindi bita facebook ati kugira bafate bajya abantu bakoze iterabwoba bamwe bamwe baca ku makonti facebook yabo bakabona abo bafite mu migenderanire mibi rero iyo hageze gutoza ku cyaha cy'iterabwoba kimaze bimaze kubona aho gishobora gucukira ko gatobwira gikorwa ubwigenge bufite aho bugera iyo hageze umutekano w'igihugu w'abenegihugu abantu bakeya ntibabuze ubwigenge benshi ko abakora ibyaha dufata ko ari bake ikindi kintu giteye amakenga cyane rwose ni ikintu cyo guha uburenganzira abapolisi bwo kujya gusaka mw'ijoro cyane mu mihana ibyo ntibishobora kuvamo intambamyi kurusha uko byogarukana umutekano ngaho nyine ku bijyanye n'icyaha cy'iterabwoba aho iterabwoba ribereye umwanya uwo ari wo wose nta n'umwe atoca ashwara ngo asake aho hantu ribereye nk'uko mwabivuze mu makungu ibintu byo kumviriza abantu birabaho ariko bigakorwa n'urwego rukomeye ruzwi rujejwe iperereza uburenganzira bwahaye abajejwe ubutungane ntibushobora kuba burengera igikorwa cy'abakora mu biro by'iperereza twibaza yuko baba abakora mu bikorwa by'iperereza baba abakora mu gipolisi harya igikorwa cyose bakora bategereza gusaba uruhushya ugushikiriza amahanza akabaha uburenganzira icyo gikorwa rero nk'icyo kidasanzwe hageze aho gikorwa kuko hariho icyaha cyakoze cyangwa kigira gikorwa gikomeye umushikiriza amahanza azoheza atanga ubwo burenganzira bizaba ari ibintu biri ku rutonde si ibintu byo gupfa guhitana umuntu wese buri mwanya ngo agiye gukora ibyo oya ni ikintu kizoba cyabaze kubanza hakaboneka amakuru akwiye yerekana ko aho hantu hari icyaha kirahakorerwa hokoreshwa uburyo bwose kugira ngo icyo cyaha kimenyekane kuko ari icyaha kibi cyane muri ako iterabwoba iyo bibaye bihitana abantu benshi mu kusozera ikiganiro nashaka mutubwire niba mubona ko inzego z'igipolisi cy'u Burundi zateye imbere ku buryo zishobora kugereranwa n'ikindi gipolisi cyo mu gihugu gikomeye aho icyo gipolisi cyo kwizezwa ko atabantu gishobora kudodobereza ibyo muravyizigiye icyo navuga ni uko twebwe abarundi turazi iki gipolisi cy'u Burundi cyamaze nicyo kimaze haba mu burundi haba no mu makungu baracemera kiretse abadashaka kugikora kugira bagice mu byahumye Emile Laurentine Kanyana umushikiranje Burundi ajejwe ubutungane murakoze cyane gose ku kanya mwahaye radio ijwi ry'Amerika arakoze namwe arakoze mugenzi wacu Frederic Nkundikije kuri icyo kiganiro na Ministre Aime Laurentine Kanyana tuve mu Burundi tuje mu Rwanda mu gihe mu Rwanda rukiri mu minsi ijana yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi harabonetse umugwi mushasha wugarijwe n'ikibazo kitari gisanzwe kizwi urwaruka rw'abakobwa n'abahungu bavuga ko batazi amamuko yabo kuko jenoside yasanze ari bato cyane ni ikibazo basa nk'abisangije bonyine leta yemeza ko ataco yagikoze ko kuko itari kizi ni inkuru ya mugenzi wacu asumta kaboyi mu Rwanda abakobwa n'abahungu bari mu kigero hagati y'imyaka makumyabiri n'ine kugeza kuri makumyabiri n'umunani nibo bahangayikishijwe n'ubuzima babayeho bwo kutamenya inkomoko yabo abo basore n'inkumi mu byo basobanura usanga bose jenoside yarabaye bafite kuva ku mwaka umwe kugeza kuri ine nta n'umwe usobanura aho akomoka ibintu bemeza ko bibahangayikishije cyane izina w'amahoro korodene naryitiwe mu kigo cy'imfubyi narerewemo igahini muri jenoside usibye kwibukamo utuntu duke dukeya tampereza kugera ku nkomoko yanjye kugeza kuri izi saha ntabwo nzi aho nkomoka nzi ko badukuye nyanza ya kicukiro inkotanyi ziradutabara zidukura ku mirambo nta na kimwe nibuka nabimenye nkuze maze kuba mukuru kundi imfubyi ku buryo hari aho nageraga maze kumenya nkireba mu indorerwamo hari ukuntu mfataga nk'indorerwamo nirebe ndebe nirebe uko nsa nshobora kubona mama wanjye wenda niba yarasa nanjye mukurure nibuke isurizi byose birananira ntabwo muzi ubu buzima babara abana ubu bahindutse bakuru babayeho bemeza ko bubashaririye bagerageje kwegera inzego zinyuranye zikora mu bibazo by'abacitse ku icumu ariko kugeza ubu ntibarahabwa igisubizo kirambye aba basore n'inkumi bagera kuri cumi na batanu bahisemo kwibumbira mu muryango bise hope of future family nubwo atari bo bonyine bafite iki kibazo cyo kutamenya aho bavuka abavuganye n'ijwi rya amerika bemeza ko ubu bahisemo gufata iya mbere bakagaragaza ibibazo byabo ikibahangayikishije kugeza ubu ni ikibazo cyo kutagira ibibaranga dufite nk'umukobwa umwe witwa jeannette nawe byaramugoye ajya ku rwibutso hariya urabona ko akunda amafoto aba hari n'amazina yabo afata umuntu wapfuye ashiraho izina rye yajya kureba n'umumama afata amazina y'abapfuye atazi kugira ngo indangamuntu bayikore inzira zirafunze ntabwo ari ukubeshya ubuzima burakomeye mu gihe nk'icyo u rwanda rwatangiye iminsi ijana yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi bamwe muri urwo rubyiruko bibona nk'aho ari ikibazo kitabareba abandi bakazenguruka igihugu cyose bagenda bifatanya n'abibutse kuri buri cyiciro bibwira ko nabo aba bariho baguye kuko nkanjye igihe cyo kwibuka najyaga ngira ikintu cyo kugira inzozi mbi cyane zisa nk'aho ari ibintu nanyuzemo ariko ntazi ubwanjye bigaragara ko nabinyuzemo wajyaga no mu biganiro wenda ngo witabire nk'abandi ugasanga ntimuhuje uribuka ndetse ntuzi ko yapfuye ntuzi ko ariho n'ibyo bintu byakaduhuje n'abandi ntabwo tubyisangamo nubwo natazi aho abandi bashinguwe cyangwa abankomokaho bashingiwe ariko numva ko harimo abagiye nk'uko mama yagiye bagiye mu mpamvu imwe y'uko mama wanjye yagiye numva nishimiye niyo ngeze ku rwibutso ndarugunamira kuko mba no kuvuga ati yo niba no mama wanjye ashobora kuba ari aha ngaha reka mupfukamira wenda arambona tu ambone ko namupfukamiye yishimye aba basore n'inkumi benshi ntibabashije kwiga amashuri makuru kubera kubura mikoro imyaka barimo ubu bakaba batangiye gahunda yo gushaka abagore cyangwa se abagabo gusa kutamenya inkomoko yabo nabyo biri mu byo bibaza kuri ejo habo amateka yacu aduha gutekereza ibintu biri complicated nko gushaka umugore njye hari igihe nicara nkicara nkavuga kuko mvuga ariko mana yanjye ubu ninjya gushaka umugore wabona nzaryamana na mushiki wanjye natabizi wabona n'umuntu muri taxi cyangwa umuntu akaguhamagara runaka we ngo so, sorry nari ngize ngo uri runaka mbese twebwe tubayeho mu buzima bwo guhora umutima uri hejuru uri ahantu henshi usanga duhora dufite umutima uhora mu kirere ko nanjye ni- nigeze nanabikoraho nagigaho ni aho njya mvuga ko narokokeye nshakisha imiryango yanjye ndanirangisha havamo umuntu umwe niwe wavuze ati hari umugabo musa ariko nagumye kujya amuhamagara kuzambwira yuko uwo mugabo yabonye n'umwana w'umukobwa leta ivuga ko mu bibazo by'uruhuri yakemuye byasizwe na jenoside ari ubwa mbere ikibazo nk'iki gitangiye kumvikana umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ushinzwe imibereho myiza y'abaturage dr mukabaramba rivera yabwiye radiyo ijwi rya amerika ko iki kibazo ari gishya ariko agiye kwegera uru rubyiruko bakamenya neza ibyo bakeneye Eh, ni ikibazo gishya turimo kukiga hari abageze muri minaroke ngomba kubonana nabo tukaganira tugomba rero kuganira tukareba ikibazo bafite ni ikihe harazamo ikibazo cya idanite nta nta n'ikibazo cyakagombye kubamo ariko ubu tugiye tu- tugiye kuganira nabo turebe ikibazo cyaba gihari ikibazo kije vuba rwose ubwo nari ndimo nganira na senerije bavuga ngo ibuka yabazaniye ilisita y'abantu cumi na batanu hari asosiyasiyo ngo bakoze kugikemura ni ukureba ibibazo bafite ukanagikemura niba ari ibibazo by'imibereho urareba uko ubikemura niba ari ibibazo hari ibibazo bavuze ngo bya idanite ni ukureba ukuntu tugikemura ubwo uru rubyiruko rwafashe iya mbere mu kuba aribo batangaza ibibazo byabo bafite icyizere ko mu gihe kiri imbere nabo bashobora kuzasubizwa bakamenya inkomoko yabo cyane cyane basaba inzego za leta n'abanyarwanda muri rusange kubafasha bakaba babashakishiriza imiryango yabo asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali tukiri mu rwanda kandi ambasade ya leta zunze ubumwe za amerika i kigali yatangaje umugambi w'imyaka itanu ukaba uzoba ungana n'amadolari ashika ku mamiliyoni mirongo ibiri yo gufasha urwaruka rw'u rwanda mu gutangura imigambi yabo umunyamakuru w'ijwi rya amerika eric bagira ubusa araduha inkuru irambuye kuri iyi shuro ambasade ya amerika mu rwanda iyi nkunga yanyujije mu kigega mpuzamahanga cy'abanyamerika cyita ku iterambere usaid mu kiganiro yahaye ijwi rya amerika ambasaderi mushya wa leta zunze ubumwe za amerika mu rwanda bwana peter vruman yavuze ko akigera mu rwanda mu byo yaganiriye na perezida paul kagame harimo kureba uburyo impande zombi n'abandi bafatanyabikorwa bakomeza gufatanya mu gushakira urubyiruko imirimo mu ruzinduko rwa bwana peter vruman yagiriye muri apaforume ikigo cy'ababyeyi bishyize hamwe ngo bigishe guhanga imirimo no kuyirambaho hano mu mujyi wa kigali yashimye gahunda yiswe huguka dukora iterwa inkunga na usaid avuga ko muri rusange iyi gahunda itanga icyizere kuri ejo hazaza h'urubyiruko mu kubona imirimo ati iyi ni imwe muri gahunda z'ingenzi zihuza abantu ihereye mu mashuri nko mu mashuri abanza mu mashuri yisumbuye n'aho bakomoka bibaha amahirwe yo gukora bakamenya n'icyo gukora mu gushaka amafaranga to make amafaranga money, but also for their own satisfaction about what they're doing in their life.
ariko nanone no kwihaza mu byo umuntu akora mu buzima ibi rero ni ingenzi kuba biri muri gahunda za leta y'u rwanda mu gushaka imirimo binyuze mu kwiga bifitanye isano kandi icyo nabonye hano uyu munsi ni ingenzi cyane kuko abantu bariga uko bakwibeshaho bagaragaza icyo bashaka gukora kandi ni byiza kubona abagabo n'abagore muri iyo mirimo yose ni All the professions, which is ingenzi important.
murapa forume ihuriro ry'ababyeyi bishyize hamwe bagamije kwigisha urubyiruko uburyo bwo kwihangira imirimo n'uburyo bayibona hano mu mujyi wa kigali inkumi n'abasore bashishikariye imirimo itandukanye irimo n'ubukanishi abanyeshuri baganirije ambasaderi w'amerika mu rwanda bamubwiye ko mu byo bamaze kungukira muri iyi gahunda harimo uburyo bwo kumenya kwizigamira mu byo bakora ingingo nayo bwana vrumana avuga ko ari ingenzi People learn somewhat simple but fundamental abantu bariga mu magambo yoroheje ariko mu mahugurwa y'ingenzi mu buryo bacunga amafaranga ku ikubitiro buri wese mu ishuri yambwiye ko mu by'ingenzi yize harimo uburyo bwo gucunga amafaranga uburyo bwo kuzigama nk'itsinda no kuzigama ku muntu ku giti cye niba ari amafaranga ijana yaba ibihumbi bitanu kugira ngo akore icyo akora cye cyangwa se akaba yazigamira umuryango kuva aha rero ushobora kugira aho werekeza haba mu masomo y'ubumenyi ngiro ugatangira ubucuruzi bwawe ugashinga koperative ugakora leta ugakorera mu nganda ukaba wakorera no hakurya y'amazi magari madamu Leslie Mabro uyobora by'agateganyo USAID mu Rwanda yavuze ko ibikorwa byo gutera inkunga urubyiruko bizakomeza kugira ngo rubashe kugira ejo hazaza heza We will continue supporting youth even beyond outside of this project and beyond it. Well, our expectation is tuzakomeza gutera inkunga urubyiruko birenze no hanze y'uwo mushinga kuko icyo tubitezeho ni ukubona bashishikariye mu by'ubukungu kandi bakagira uruhare runini kuri ejo hazaza h'u Rwanda bakagera ku ntego zabo nk'igihugu gitera imbere dufite icyo cyizere hope and expectation.
bwana olivier munyaneza umuyobozi w'ihuriro wa paforume yabwiye ijwi rya amerika ko uruzinduko rwa ambasaderi wa leta zunze ubumwe za amerika mu rwanda mu kigo cyabo hari kinini rusobanuye ku rubyiruko bigisha kwihangira imirimo akimenya amakuru ko ambasade yateye inkunga ibyo bakora yavuze ko byarushaho guteza imbere urubyiruko n'igihugu muri rusange abamaze amezi bigishwa kwihangira imirimo baravuga ko bafite intumbero aba bari baracikishirije amashuri nageze aha ngaha batwigisha kugena intego y'igihe kirekire n'igihe ki- kigufi Eh, nanjye ku giti cyanjye nihaye intego muri iyi gahunda yahuguka dukora ikigega usaid itera inkunga ibigo bigera muri magana abiri hirya no hino mu rwanda iki kigo cyasuwe na ambasaderi w'amerika mu rwanda kimaze guhugura abasaga magana atanu bikorwa bitandukanye birimo ubukanishi kudoda gutunganya imisatsi n'ibindi ni gahunda yumvikanisha ko ishobora kuzagira uruhare rukomeye mu kugabanya umubare utari muto w'abadafite icyo bakora mu rwanda biganje mu rubyiruko eh bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali urakoze eric bagira ubusa kuri iyo nkuru ijwi rya amerika rirabashikiriza ibyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
leta zunze ubumwe za amerika ubufaransa n'ubwongereza byararungikiye ubutumwa butomoye perezida w'igihugu cya siriya bashar al assad n'abo bacuditse uburusiya na iran ikoreshwa ry'ibigwanisho byicisha imyuka y'ubumara ntibizosubira kwihanganirwa ku itariki cumi na zitatu z'uku kwezi kwa kane bitatu mu bihugu ntabanduka bigize inama ya onu ijejwe kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi byaragize ibitero by'amamisile mu bibanza bifitaniye isano n'ikoreshwa ry'ibigwanisho byicisha imyuka y'ubumara mu gihugu cya siriya ibyo bibanza byarimwo ikibanza kigirirwamwo ubushakashatsi mu bijanye n'ubumenyi kiri hafi y'umugwa mukuru damas icyo kibanza cyarakoze kiragerageza ibigwanisho vyicisha imyuka y'ubumara n'imigera ivyo bitero vyagizwe kandi mu kibanza kibikwamwo ivyo bigwanisho kiri mu burengero bw'igisagara ca Homs no mu kindi kibanza kibikwamwo ivyo bigwanisho hafi y'ico gisagara icyo ivyo bitero vyashaka gushikako ni ukugabanya ububasha bwa perezida Assad bwo gukoresha ibigwanisho vyicisha imyuka y'ubumara ku banyagihugu biwe nk'uko yabigize inshuro zitari nke hamwe no gutuma ivyo bigwanisho bidakwiragira ikoreshwa ry'ivyo bigwanisho ryaraziririjwe haraheze hafi y'imyaka ijana amerika ubufaransa n'ubwongereza vyarakoze uko bishobora kugira vyirinde guhitana abasivile n'abanyamahanga mu bitero vyo ku itariki cumi na zitatu z'uku kwezi kwa kane bwari ubugira kabiri amerika yishura assad ku ikoreshwa ry'ibigwanisho vyicisha imyuka y'ubumara ubwa mbere hari mu kwezi kwa kane mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi inyuma y'uko leta ya assad yize igitero gikoresheje ibigwanisho vyicisha imyuka y'ubumara mu mihana y'ahitwa kan shekun mu ijambo yashikirije abanyamerika perezida donald trump yavuze ko abanyasiriya batari bake bishwe mu kindi gitero cya leta ya siriya cyakoresheje ibigwanisho vyicisha imyuka y'ubumara ku itariki indwi z'ukwezi kwa kane mu gisagara cya duma yatangaje ko ico gitero kigayitse cyahitanye abapfasoni abagabo n'abana batari bake avuga ko ata muntu afise umutima ashobora gukora ububisha nk'ubwo ngo ivyo ni ivyaha bikorwa n'inyamaswa perezida trump yaravuze no ku mareta y'ibihugu bibiri afise uruhara muri ayo mabi kubera ivyo bihugu bishigikiye intwaro ya assad mu kuyiha ibikoresho n'amafaranga yo gukora ivyaha nk'ivyo ivyo bihugu ni uburusiya na irani yari yibajije ukugene ivyo bihugu bishobora gukorana n'umwicanyi kabuhariwe agandagura abagabo abapfasoni n'abana ataco bazira perezida trump yavuze ko gushiraho uburyo bwo gutuma ibigwanisho vyicisha imyuka y'ubumara bidakorwa kandi bidakwiragizwa biri mu nyungu zikomeye cyane ku bijanye n'umutekano wa amerika yarahayagije ingingo ya amerika ubufaransa n'ubwongereza byafashe ku itariki cumi na zitatu z'uku kwezi kwa kane mu kuvuga ko yari ikwiriye mu rugamba rwo kurwanya ubunyamaswa
twegera ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha muri studio ya washington dc mwari muri kumwe na oriane tanga ishaka ndabashimiye ndabifuriza umunsi mwiza imana ibahezagire
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.